بسم الله الرحمن الرحيم صحيح آداب الإسلامية كتاب جدامو darasi isatti seenna aadaaba uffata huccuudhaa keessa jirra aadaabni libaasa kudhanii fi afuri jahaffarraa darsii isaa eegalla عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة ناموسني نما هجو أفتو عدم دابمو أفتين سئسا دابمو دا لبس الثياب uffatiinsi huccuu arraqiiqati qal'oo taate huccuu qal'oo uffatuun dhabamu dubartiini waddiiqati huccuu dhiphattuu taatellee tanafatti maxxantu jechuu dhiphattuu namarraa achi hin bal'anne huccuu dhiphattuu taatellee uffatuu dhabuudha jedhan adabni huccuu qal'oo fi huccuu dhiphattuu ta qaama namaa akka waan humna irratti foon irratti hodhamtee godhansani uffatuu dhabuudha yaa naamusni huccuu uffatiinsa روى إمام روى مسلم في صحيحه أديس جرى مسلم صحيح إساء كيستن أديس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان gosti lama gosti lama min ahli naari warra ibiddarraa tahoodha gosti lama banii aadamirra gosa yoo nu jennu namni waa lama godhu jechuu banii aadamirra namni sinfaanii gosa lama qabu banii aadamirraa gosti lama min ahli naari warra ibiddarraa tahoodhaa jedhe nabi muhammad lam arahumaa isaan lamaan in garre zamana kiyya keeysatti warri bifa san lamaan qabu sun in jiranii jedhe zamana kiyya keessatti an hin garre ammoo na duuban dhufuuf taa'anii jedhee nabi muhammadi waan argamuuf taa'u haasa'e qawmun tokko kunoo ummata maahum isaan wajji tahe siyaaxuun ummata halangee qabanii ummata halangeeni isaan wajji taate ka adanaabi akka eegee albaqari horii ta fakkaattu alangee akka eegee horii fakkaattu roobiimo maal jedhaniinsan ta akkasiisan qaban qawmun ummata tokko maahum isaan wajji tahe siyaaxuun halangeeni ka adanaabi akka eegee albaqari loonii ta fakkaattu eegoo loonii ta fakkaattu tana qabanii yadribuuna ni dhawan bihaa isiisaniini annaasa nama dhawaniya warra shurxaa jedhamu kana isaani yookan acwaanu zalama warra poolisa jedhamu kana isaani ka warra zaalimaa mootota zaalimoo irratti jala nama tuman kana siyaaxuun ka aznaabi ilbaqari yadribuuna ni dhawan bihaa isii sadiin annaasa nama dhaban isiin nama tuman nama dhawani alangee tanaanga akkasitti warra poolisaa yookaan shurxaa nama tuma'aa deemtu tana isii sifti takka warri lamaanirraa warri ibiddaa tokko warra kunoo halangee akka eegee horii fakkaattu nama tuman sanii jedhe nabi muhammad poolisa nama tumtu sani gosti lammataa wanisaa'un dubartiidha dubartii kaasiyaatuun uffattuu taate isiini carqiin uffatti caariyaatuun ammoo qulla deemtuu ka taate uffattuu qulla deemtuu jechu kaasiyaatuun uffattuudha ifi isiini bibacdi badanihaa garii qaamattiin uffatti caariyaatun bibacdi badanihaa qullaa deemti ammoo garii qaama iseetin jilbaa fi haga handhuraa sattaratteetuma jilbaa gadiin qullaa deemti matattillee waa maratteetuma mormaa fi qomaan qullaa deemti akkanallee akka tokko jedhe imaam nawawiin takka yookani wanisaa'uun dubarteedha kaasiyaatuun ta uffattu isiin huccuu raqaa'iqa qal'oo taate uffatti ta akka dira'aa huccuu qal'oo ifii qaama marattuu zaahira kana uffattuudha huccuu qal'oo uffatti isiin caariyaatuun ammoo qullama deemtu isinni uffadhe jetti diraa asumarraa hanga miilatti uffadhe jetti yoo achi ilaalan ammoo wanni cufti nuuni mul'atu qaamni isii maraayyu bakki sun bakka tana bakki sun bakka sani jettee namuu himuu danda'a asumaa achi ilaale uffattuudha in uffanne jechuuf uffatte ammoo caariyaatuun qullaa deemti isiini huccuun sun isiin sattarree qaama isii mul'iftii akkanallee jedhe imaamni nawaawini mumiilaatun isiin dabsituudha dubartii biroo takka waan ifii dalaydetti waan ifii dalayde dalagaa hamtuu dabsituudha karaa haqarraa dubartii biro dubartii takka karaa haqarraa isiin dabsiti maa'ilaatuun ammas dabduudha mataa ifillee isiin mumiilaatuun dabsituudha gayrahunna dubartii isii malee intahin tabiroo takka ni dabsiti maa hagooggattee deemta maa uffattee deemta maa manuma keessa teetta maa akkan akkanan taane jettee dubartii biro keezii barsiifti dabsitu dubartii birolle maa ilaatuun dabduudha ifillee isin maanu matama ifillee dabduu isin karaa haqarraa mucucaattu ro'oosuhunna mataan isiidhaa ka asnimati akka dalluu akka dalluudhaa fakkaata dalluu albukti gaala ka asnimati albukti akka dalluu gaala almaa'ilati dalluun gaalaa sunuu dabduu ka taate mataan isilleen akkas ol xulloositee gaa kunu achi guduunfitee xul ol gootee rifeensa mataa isii fagoo arganii irraa dalluu gaaraa ta'e ol qajeeltee akkana gadi dabde sani ro'oosuhunna rifeensi mataa isiini fakkaata كأسنمة أكا دلو البخت قالا الماء إلى دبدو كتاتي سني روين سمتن ليهيتي أكسمتي guddiftee dabsitee akkana tafakkaatu sani dubartiin suni laa yadkulna aljannata jannata in seenan isaani dubartiin sifatana qaban tuni laa yadkulna in seenan aljannata jannata in seenani walaa yajidna jannata seenu miti walaa yajidna in argan riihahaa foolee jannataatu in argan walaa yajidna in suufan in argan riihahaa hafuura jannataatinu walin arganiya wa inna riihahaa hafuurri jannata tana layuujadu ni argama inni ni suufama nu shirufkeeffama min masiirati kadaa wa kadaa deemsa waggaa dhibba torbaa fa'arraa ka namatti shurufkaan isaa namatti dhuftu kana jannata seenuu dhiisii shurufkaa hafuuruma jannatallee dubartiin suni wal ingartu jedhe nabi muhammad wal ingartu maasiyaan isiin goote kuni qaama sattaratuma dhabutu ibidda jahannab keessatti taasise kabaa'ira dunuubaa jechu dubartiin takka anni salaata an in sooma an siree abbaa kiyyaa warra jaarsa kiyyaa isa takkaa in kayyanne yoo ifirraa qullaa deeme hoo yoo jette isiini yoo isii waan maraa guutteetuma huccuma tana isiini huccuu jinaa qaamatti uffatteetuma jinaa qaamaa yoo isiin ala keette huccuu qal'oo uffatteetuma ta qaama keessan namni argee wassafu tanumarratti yoo isiin duute warra jahannab warra jahannab maasiyaa taphaati miti jechuu maasiyaan namni taphatuun kuni waan guddoo wanni hin fakkaanne tuni waan cimtu mataa isaanii dubartiin filanii akkasitti hidhanii akka dalluu gaalaa dabduu taatee duubatti akkasitti hidhanii ka yoo namni laalu intalti tun rifeensa akka malee qabdi jettee qalbiin dhiiraa tashwiisha aansiti rifeensa mataa isiitu hin gartu haga inni gayu maayila tokkorraa nama mul'ataa bari tuni nama wajji deemuuf gaari jedha dardarri tanaaf qalbii dhiiraa keeysa rifeensi isii kama isiin uffatte suni kama isiin duuban akka gittamoo ginna jedhanii waan akkasiisan duubat hidhattu suni sun ibidda jahannab isii seensisaa jechuu nu barsiisa adaba cimaa jechuu adabni kuni huccuu qal'orraa fagaatu huccuu dhiphoorraa fagaatu dubartiini adaba cimaa shari'aan barsiifte jechuu hadiisni nu barsiisaaya adabni torbaffaadha ijtinaabu tashabbuhi irrijaali ijtinaabu fagaatuudha tashabbuhi rijaali dhiirowwan fakkaatuun fagaatuudha dhiirti fagaatuudha tashabbuhi fakkaaturraa arrijaali dhiirri fagaaturraa fagaatuudha fi libaasihim uffata isaanii keeysatti binnisaa'i dubartitti fakkaaturraa dhiirti fagaatuu qabdiya ijtinaabu fagaatu tashabbuhi rijaali dhiirowwan fakkaaturraa fagaatu fi libaasihim uffata isaanii keeysatti binnisaa'i dubartitti huccuu dubartiin qofaa ittiin beekamte tokko dhiirti huccuu sanirraa fagaatuu qabdi wa ijtinaabu ammas fagaatu tashabbuhi nisaa'i dubartiin fakkaaturraa fagaatu fi libaasihinna uffata isaanii keeysatti birrijaali dhiirowwanitti fakkaaturraa fagaatu adabni saddeetii watajan waijtinaabi fagaatu tashabbuhi fakkaatu annisaa tashabbuhi nisaa'i dubartiin fakkaaturraa fagaatu fi libaasihinna uffata isaanii keeysatti birrijaali dhiirowwanitti dhiirowwanitti akka hin fakkaanne jinsii dhiiraa akka dubartiin hin godhanne jinsima jechu wanni dubartiin amma miila kana mokkoramteen kun guddaan jinsii kana jinsii silaa osoo mootummaan caalama islaamaa jiraattee ka dubartiif gubanii silaa dhabamsiisani isa kana silaa kaampaanii isallee gubaniituma dhabamsiisanii akka gamaa gamanaa uffata keeysatti walitti hin fakkaanne shari'aan addaan tiksite dhiira fi dubarti uffata keeysatti illee walitti akka hin fakkaanne روى البخاري إمامني بخار أوديس في صحيحه صحيح إساء كيست أوديس عن ابن عباس ilma abbaas abdallaahi ilma abbaasirraa nu odeyse radia allaahu canhumaa waardaahuma qaala abdallah ibnu abbaas akki jedhu lacana rasuulu llaahi sala allaahu alayhi wasalam rasulli abaaree jira rabbi raxmatarraa isin haa fageysu jedheeni almutashabbihiina warra iffakkeysu min arrijaali dhiiroowwanirraa warra iffakkeysu binnisaa'i dubarti itti almutashabbihiina warra iffakkeysu min arrijaali dhiiroowwanirraa binnisaa'i warra dubartitti iffakkeysu ka akka dubartiin mormatti waa godhattu mormatti waa diratu akka dubartiin gurratti waa godhattu warra gurratti waa godhatu warra ammas ammas huccuu dubartiin qofti beekamteen uffatu dhiira akkanaa rasulli keenna abaaree jiraaya walmutashabbihaati isii ifakkeeysitullee ifakkeeysitullee isii ifakkeeysitu min annisaa'i dubartirraa isii ifakkeeysitus abaare birrijaali ta dhiiratti ifakkeeysit dhiiratti ifakkeeysite isii jinsii qaxuma gootee jaakkeeta gubbaan qax gootu waraansilee ammas mudhitti ta hidhattu taa telefoonillee mudhe irratti hidhattee deemtu tana waa takka addaan hin beekne yoo magaa waan biraatiin addaan hospitaala geessanii baasan malee dubartii dhiira fi isii ta addaan hin baafne ta matallee hanga dhiiratti deeffatte rifeensa matallee gaayaa haga dhiiratti deeffatte. uffata dhiiras uffattee ta deemtu tana walmutashabbihaati isii iffakkeeysitu minan isaa'i dubartirraa birrijaali ta dhiirat iffakkeeysitu tana abaaree jira nabi muhammad abaarsi wanni abaarsi keeysatti dhuftu tuni maasiyaa gugurdaa malee keeysatti abaarsi hin dhufu kabaa'ir maasiyaa didilbi waan cubbuun isaa rabbi biratti guddoo taate takka malee keeysatti abaarsi hin dhufu tanaaf dhiirti uffata dubartii godhatuun dubartiin uffata dhiiraa godhatuun maasiyaa gugurda maasiyaa gugurdaa duuba uffata keeysatti ni uffanna jedhanii akka maasiyaa guddotti hin seenne naamusni uffata walirraa fagaatuu qabdi hanga fedhan wal haa jaalatani hanga fedhan wal haa jaalataniiti jaalalti hanga feete jiraatteef ta nama biraatimi jaakkeeta jaarsaa koota jaarsaa godhatuu in qabdu intalti takka innis jaartii jaalatee hanga fedhe haa tahu kophee isii uffatee deemuu in qabu jechuu dhoorgaa la'anat itti bu'a nama sani rawaa ahmad imaamu ahmad nuu baase وصححه الألباني حديث إمام أحمد كان إمامني ألبان صحيح جدين في صحيح الجامع صحيح جامع كيست صحيح جدين عن عطاء عطاء الرانو أديفمي عطاء كني إني تابعة الرجل إني قربات قرة نو أديس من هذيل قربان كن قصة هذيل راكته الرانو أديس قربا قصة هذيل راته تقرة عطاء حديث أديس قال نجد قربان كني gurbaan gosa huzaylii kun akki jedhe ra'aytu cabdallaahi binu camri binu lcaas cabdallaahi ilma camrii ilma caassan caalima guddaa san jechuu ka sahaabdichaa kana abdallaahi kana ni arge wamanziluhu haala manni isaa fi lxilli fi lxilli dachii haramaan alatti inni taheen jechu hilli jechuun dachii harama makkaa fi madiinani haramaa fi hillii qabdi dachii kama ja'a qabduu fi dachii muhnisii hin muramne akkasumas bineensi isii hin rifachiifamne akkasumas ta luqxaan buutuun isii hin fuudhamne harama jedhaniin dachii akkasiisanii naannawa masjida lachuu makkaa fi madiinallee naannawa masjidaa rasuulli haddillee itti godhee ture makkaa madiinallee maayila beekamaa tokko rasuulli daangaa itti godhee ture bakka kamajamtuu jechuu sun harama jedhaniin hayni kamajamaa sun tuun ala jedhaniin jechuu haramaan ala wamanziluhu haala manni isaa filhilli haramaan ala taheen argee jiraya hilliin galeemi haramaan ala ka tahe argee jira wa masjiduhu haala ammoo masjidni inni imaama fil harami dachii kamajamtuu harama jedhamtu keessa taheen arge jedhe masjidni dachii harama jedhamtu keessa jira haga silaa shari'aan harama jetteensani achi keessa jira ammoo manni isaa hoo ala jira jechuu haramarraa hilli jechuun haramarraa alatti jira qaala ni jedhe gurbaa kanatu jedha ka gosa huzaylii sun fabeynamaa ana odomaa aniin kun cindahu abdallaahi ilma camri ilma caasii kana bira jiruu aniin kun fabeynamaa ana cindahu ra'aa umma saciidin akkasitti inni ni arge fabeynamaa ana cindahu ra'aa ni arge inneen kun umma saciidin haadha saciid arge inni haadha sa'id takka arge haati sa'id tuni ibnata abii jahlin intala abbaa jahliiti isiin abdallah binu hishaam intala isaa takka ummi sa'iid jedhaniini isii tana arge mutaqallidatan haala isiin loggoomattuu taaten yookan hidhattuu taateni qawsan gooboo haala isiin hidhattuu taaten argeya xiyyanii beeytanii mita muka xiyyaa keessa kaayanii baadiyatti wa hin dhawansani ta akkana walit deebitu san beeytani tabiyyatti shimbira fa'aan namni sololi'aa fa'a gororrii fa'aan darbatu warri baadiyaa gooboo san asit hidhatteetuma gooboo afaanuma beekaniin jalatti katabatanii eeta akkana walitti deebitu sane ee isa xiyyaan kawa dhakkaa darban sani ammoo koobonta akkana walitti deebitu saniin gooboo jedhanii itti deebinaa jechuudha duuba mutaqallidatan hidhattuu haala taateen qawsan isii gooboo hidhattee deemtu gooboo tana qad gootee asitti ta xiyya jedhanii naanna'uun gariin xiyyuma jedhaanii maqaa muka qal'aa saniitiin himanii xiyyaa fi gooboon adda jirti gooboon haadha guddoo san xiyya ammoo muka keessaa waa darbanii dhawka akka xiyyiitii saniin xiyya jedhanii isii gooboo hidhattee deemtu arge isiin arge duuba mutaqallidatan hidhattuu haala taateen qawsan gooboo وهي حال سين سوجين تمشي ديمتون أرج مشية ديمس الرجل ديرادم gooboo qaxasii gootee hidhatteetuma muka xiyyaa isaa san harka qabattee akka dhiirti deemtu sani qab qab qab jecha akka dhiiraa deemtu faqaala abdullaahi abdullaahi inni jedhe amma gisee arge man haadhihi isintu dheennu jedhe maal isintu dheen jennaan qaala alhuzaaliyyu namichi abdallaahi ilma mas'uud bira jiru ka gosa huzeyl irraa tahe kun in jedhe jedhe faqultu ni jedheen isaan haadhihi isiin tun ummu saciid bintu abi jahlin isiin beeyta haadha sa'iidi intala abbaa jahli dhale sani isiin beeyta isii tanatu akka dhiiratti gooboo hidhatee ta deemtu tun ta deemsa dhiirallee akkasit deemtu tun isii san jedheeni gurbaan kun himeef jechuu abdallah bin amr bin ulaasi abdallahin duuba akki jedhe فقال عبد الله النجري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بروانا سقافة الطوفي رسول ربي لقى يقول كجدو ليس منا نران تاني نران تاني من تشبه نمني فكات بالرجال namni dhiiroowwanitti fakkaate minannisaa'i dubartirraa warri dhiirat if fakkeeyse laysa min ahli diinina warra diinii keenna warra millaa keennarraa in taane rasuula jedhu dhagaye walaa man tashabbaha akkasuma walaa man tashabbaha namni fakkaates nurraa in taane بالنساء دبرت نمن فكات اللي نرى انتان من الرجال ديروان الراجج ور ديراك دبرت تفكيسو كارفينسا اكا دبرت تدواتو تأيتو مقاوان إبسان أما كيميكالي تكو لمامي أو إلا فرنجي مقا هدو اتقورتي كارفينسا قلسوس ولت فردسوس ولت دوس warri dha'ee dubartiitti fakkeessu ka waan ammas mormatti dubartiin godhattu godhatu ka gurra uree akka dubartiin gurra urattee ziinaaf waa ifi keettu ufitti kaayu namni dubartiitti fakkeessillee nurraa hin taane warra millaa diinii keennatii miti minarrijaali dhiiroowwanirraa rasuula jedhu dhagaye. ummi sa'iidiin intala abbaa jahlii tuni akka dhiiratti kun gooboo hidhattee deemsa akka dhiiraa isiin aldhoolatuuf akka dhiirti deemutti gizee deemtu tana isee warra diinii keenna keessaa ala jiru jedheeni da'waa kana abdallah bin ulcamri bin ulcaas itti godhe hadiifni hadiisa imaamu ahmadi sahiha jaami'i keessatti illee sahiha uffataa fi deemsa keessattis dhiiratti fakkaatuun hin jiru akkasuma uffataa fi deemsa keessattis dubartitti fakkaatuun hin jiru jechuu hadiisichi gaa nu barsiisa hadiifni itti aanu kunis akkasuma nu barsiisa rawaa abu daawuuda abbaa daawwitu nu odeyse وصححه الألباني إمام الألباني صحيح جدين حديث كنس صحيح عن ابن أبي مليكة علم أبا مليكة رانو أديس قال علم أبا مليكة كن أكجن قيل جدمه لعائشة رضي الله عنها أيو عائشة جدمه جرأ namatu gaafate innal mara'ata intalti takka beeyta talbasu ni uffatti annacla kophee dhiiraa uffatte kophee dhiiraa uffattee ta dhiirti malee dubartiin hin uffanne kophee dhiirti itti kunoo hallanyooftee kopheessitu tadhiirti qobdi uffattu uffattiimee waan kanarraa nuu himi jedhaniin ayyu aisha dhufani kophee dhiiraa uffattee deemteen talte amma gaajinsittuu tarani faqaalat ni jette duuba ayyu aishaan لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رسول أباري جرا الرجلة إسيد إيرت إفكيستو من النساء دبرترة الرجلة المتشبهة بالرجال إسيد إيرت إفكيست في مشيتها أو لبستها ديمس كيستي أفت كيستي أو كلامها هاسوا كيستي تأكد إيرا إفكيستي هاسفتو ديمتو أفتو من النساء دبرترة رسول أباريجرة intalti akkasii sun abaaramtuudha macsiyaa gugurdaa dubartii dalayde abarsi rabbii lacanat isirra jira jechuu nuu kenna hattan kophee dhiiraa kophee jaarsas yoo jaalattis jaarsay fi akkasuma uuma biraa gootiif malee uffata jaarsaa uffatuun hin gammachiiftu kophee jaarsaa uffatulleen jaarsan gammachiiftu huccuma isiin malte uffatteetuma dura deemti malee kophee jaarsaa uffattee jaakkeeta jaarsaa uffattee yeroo garii surwaala jaarsaa uffattee gaanamuu na biran jiru jettee jaarsa kiyya fakkaadha jetteetuma dhoowwa'aa jechuu kenna la'anat itti jira. adamni uffataa duuba ka torbaffaa jaarsis huccuu jaartiin itti kophaa baatu uffatuu hin qabu jaartis huccuu jaarsi isaaf hallanyeeffameen uffatu lachuu gamaa gamanaa huccuun isaanii eeggamtu ka biroos dardarri tokko waan dubartitti isa fakkeeysa rifeensa dhawatuu mormatti waa naqatuu waan adda addaa godhatu waan dubartiin itti kophaa baatu yoo godhate la'anat itti jira jechuu hadiisichi nu barsiisaya adabni saddeeffaa namni waa uffatu tokko xurmatu lubsi hariiri haraam tahuu beekuu qaba lubsu uffatuun alhariiri hariira hariira huccuu hariira jedhamtu jira isin biyya hindii tana fa'a jirti yoo biyya hindii rabbi isin geeyse biyya hindii tana jirti isin hariirri kuni huccuu akka malee bareedu yoo qaama kanarra cittoo wahiifaa qabaatanii gadaannessa wahiifaa yoo qabaatanii waan kana maraa sirraa dhabamsiisa waan kana maraayyuu namarraa dhabamsiisa huccuu hariira huccuu raammoo wahiti isa dhawa jirbii isaati raammoo wahii marii dhawa waan bareeddu wadhahabi ammas meetallee uffatuun haraam tahu meeta jechuun meeta ziqaya ziqaya zahabni ziqaya ziqaya zahaba ziqaya uffatuun haraam tahu ala rijaali dhiirowwan irratti zahaban uffattu dheerti hariiran uffattu dheerti hullachuu irratti haraam ka harkaa tahitti ka mormaa tahitti dhiirarratti haraama ifirraa eeguu qaba jechuu adabni uffannaa waan kana lamaan روى الترمذي إمامة ترمذي أديس وقال نجد إمام ترمذي حسن حديث حسن اللي غري علماء برد صحيح صحيحة غري علماء برد عن أبي موسى أشعري الأشعري يي أبا موسى كجمع أشعريوتا إركف مرة نو أديس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم حرام فمجرا لباس الحرير أفن هريرا حرام فمجرا حرير أفتون حرام فمجرا والذهب ذكايا أفت اللين حرام فمجرا calaa zukuuri dhiira ummatii ummata kiyya irratti dhiira ummata kiyya irratti haraam wa uxilla halaaleffamee jira baqqaasifamee jira li'inaasihim dubartii isaaniitiif halaal godhamee jira dubartii ummata kiyyaatiif kun lamaani halaal godhame ammoo dhiira irratti haraama jechuudha haraama namni zahaba uffadhu malee jedhe jaartima fuudhee jaartitti bitee jaartimarratti haa daawwatu jaartimarratti haa daawwatu hariiras namni uffadhu malee jedhe uffatuun isarratti haraama jaartima ifii uffisee irratti haa daawwatu haa itti gammaduuti gari'aani hikma ajabatu keessa jira in uffatin jettee dubartii yoo hayyamte laaltee ijaan itti qananiitee itti gammaduu sin dhoowwine uffatuma male adabni namaa waa uffatu dhiirti hariiraf zahabarraani fagaatti jawaazul hariiri ammoo hariira hanga namaa hayyamame jira dhiira faga hayyama godhame jira jawaazu baqqa'uu alhariiri hariira uffatuun baqqa'uu fissawbe huccuu keessatti yoo dhayame huccuu takka ta hariira qabdu inni yoo keessatti dhayame maa lam yazid waan inni hin dabalaminiini calaa arba'i afurii asaabii qubarra hisaaba quba afurii kan hisaaba hagana huccuu keessatti handaara yoo hodhatte hariira keessatti hisaaba quba afurii huccuu keessa kanumaan qubni afuriin kun deemee huccuu keessa yoo hisaabni quba afurii bal'atu huccuu keessa yoo inni jiraate dhiirti huccuu san uffatuu ni dandeetti hisaabni quba afurii keessa jedhu sani ni dandeetti jechuu ka hariira harramse suni itlaaqitti kanatu wayyansa jechuu hariirri haraama hisaaba quba afurii kana yoo taate malee dhiirarratti hisaaba haganaa huccuu keessan yoo dhawamee jiraate dhoowwaan qabu rawaahu muslim an suwayd binu gafalata imaamu muslimtu nu odeyse suwaydi ilma gafala'a ilma gafala'a ka jedhamurra أن عمر بن الخطاب عمر إلما خطاب خطابة قافتو كوني قرس بال jaanibiyyati bakka jaanibiyyaa jedhamtutti bootaa maqaa bootati bootaa tokko bakka jaanibiyyaa jedhamtu takkatti huxbaa gadi dhiise umar bin khaxaab gorsa keessatti faqaala ni jedhe نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي أورجيت جرا عن لبس الحرير أفتو حرير الرادير الأورج إلا موضع لك إصبعين قبل ما ملئ أو ثلاثة قبل سده ملئ أو أربع قبل أفري ملئ لك هجسي ملئ يهجو كيست هين سنجرات هجو هجس قبض أفتو إرت الأورجمتي agasitti qanani'a hariira kana irraan hafu namni jedhe osoo mi'a kiraa hin geenne addunyaatti nu uffadha dhiirti jette hisaaba haganaa ka huccuu keeysatti dhayame uffatuu ni dandayama jechuu hadiifni muslim kun nu barsiisa hadiifni muslim akkasan nu barsiisa baranna akkasitti gaa adamni uffataa huccuu hariiratiif zahabaa zahaba uffatuuf hariira uffatuu dhiirti irraa baqatuu qabdii likkii quba afurii malee jechuu nu barsiisa hadiisichi jawaazu lubsi ilkaatimi baqqa'uu lubsi uffatuun alkaatimi hamartii hamartii fiddaadha yookani qubee qubee fiddaa fiddaa jechuuni meeta ka jedhan san meeta waraqa yookaan meeta amartii uffatu amartii qubatti uffatu quba itti uffatanillee mee ardha abbaan kitaabaa keessatti ni baranna amartii uffatuun ni gaya ammoo amartii sunnumaa maaf uffatan malee intalti takka yoo nama qaadhimattee qaadhimaaf uffatuun hin jiru sun dhoorga silaalladhee sitti kaayadhee yoo isiin jette suni waa sitti kaayatuu hin dandeettu intalti ati sitti kaayatuu hin dandeettu hanga ni kenni iddoo teeysanitti argamutti dhuurgaa sun jechuu sun aadaa warri nasaararraa gadi dhufte suni aadaa nasaarati yoo tokkoon isaanii fuudhuu yaade intala takka kan isaa cherchii waliin dhaqanii akkasitti inni fuudhee ummata duratti gaahi itti kaayata qalabati yookaan waan amma jedhan san itti kaayata aadaan sun achirraa gadi dhuftee amma namni walitti qubee kaayatuu hamartii walitti kaayatuun achirraa dhufte tun tasun noomati osoo waa namatti hin kenne tasunna'a jedhanii kaayatan tun amma rawal bukaariyyu bukaariin nu odeyse fi sahiihihi sahiiha isaa keeysatti an ibnu cumara dallaahii ilma umarirraa nu odeyse qaala akka jedhu abdallah ibnu cumar اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تاسفة جرا خاتما حمرتي يوكان قبي من ورق إسين ميتر تاتي تكا تفض أسا تميتا تاسفة جرايا ميتر تاتي قد وكان حمرتين سنته دوبا في يده هرك رسولا كيستي تأي harka rasuulaa keessatti tahe summa kaana eeganaa tahe bacdu eega rasuulli du'e eega rasuulati eega rasuulli gama aakhiraa deemee du'e amartiin sun feeyadi abii bakrin harka abbaa bakrii keeysatti gizee inni amiirummaa fudhate harka isaa keeysatti taateya summa kaana eeganaani tahe eega abbaan bakrii gama aakhiraa deeme ثم كان بعد بعد أبا بكر تينيته مرتين سني في يد حركة عمر عمر كيسة تهيا عمر تدوبا نم أميرة هوتو وللرادة وليد الدبر سعديما ثم كان إيغا ناته بعد إيغا عمر جمع آخر آدمي في يد عثمان حركة عثمان كيسة تهي نمني إيغا عمر موتما آل إيسا harka isaa keeysatti tahe hattaa waqaca haga argamutti bacdu eega usmaan du'e hattaa waqaca bacdu haga eegasi argamut osoo usmaan hin du'ini eega harka isaa keeysatti taate fi bi'ri eela ariisa namicha ariisaa tokko keessa jalaa buutu usmaan zamana isaa osumaa inni godhatu eela namicha ariisaa keessa jalaa osoo aliyi binu abi xaalibit hin tarini dib jettee jalaa achi keeysa buute naqshuhu katabbiin isii wanni isitti katabame qubeessani muhammadun rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam jechuutu keeysatti barreeffame wanni rasuulli san keeysatti barreeffameefi rasuulli qubee uffate hamartii uffate garada uffateefillee qaba wanni inni uffateefi yoo biyya kuffaaraa takkan nabi muhammad xalayaa qoree ergu warri biyya kuffaaraa kun yoo amantiif inni itti ergu amantii seenaa jedhee ifirraa xalayaa itti ergu nabi muhammad aslimuu taslimuu yoo inni jedhuuni xalayaa nabi muhammad biraa barreeffamte yoo isiin shaabbaa qabaatte malee hin fudhatan maataba yoo isiin qabaatte malee hin fudhatan xalayaa maatama hin qabne durillee warri kaafiraa saqaafan isaa guddaa zamana maduruu sanuu xalayaa takka takkanaan qoramte yoo isiin shaabbeeffamte malee in fudhatan tanaaf nabi muhammad duuba hamartii ifii tana shaabbaa itti godhe muhammadun rasuulullaahii qabdi isii tanaan duuba yoo xalayaa katabu ga yoo itti gadi godhu barreessanii yoo itti fidan nabi muhammad itti dhawa itti dhoofnan akkasuma gaa namni maruu ni beeka jechuudha shaabbaa kunoo muhammadun rasuulullah jetti qabdu kuffaarri xalayaa san ni dobbisanii ni laalanii akkasitti sababaa tanaaf asbaaba godhateefillee qabaa saniifi mee hadiifni eeganaa dhufu hedduu nu barsiisa ta akkasiisa muhammadun rasuulullaahi gubba katabanii godhatuun akka hin jirre روى البخاري إمامني بخاري أديسي جرا عن ابن عمر عبد الله إلما عمر الرانو أديسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي اتخذ تاسفة خاتما حمرتي حمرتي تاسفة من ذهب تذكى الراتات تكه أو فدة تكي تأسين ميتر تات تكا قدته حمرتي ميتا قدته وجعلني تاسس فصه قوب حمرتي سنين تاسس حمرتي بكسين القوبة نمني حمرتي قبون جرا حمرتي انتم بكدي قول أكا كنو القوبة القوبة ان بيتني من قوبة Diqqoo isiin keessaa bakka isiin diqqoo ol goobattuun sani gooba sanni taasise mimmaa yalii gara aanu taasise kaffahu shanacha isaa gara keessa shanacha gara keessaa kanatti godhate nabi muhammad ونقش بريس في سي كيسة دوبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجو كيسة بريس بك قوباسني keessaa ansee bakka ol goobattu sanga muhammadun rasuulullaahi keessatti barreeffate فاتخذ الناس نمن اللين تاسفة مثله فكاتا إسا تاسفة أكا نبي محمد قدت صحابا جل ديمو فيتي يوني همرتي سان قدت نموني قدت فلما رآه موقو صحابتو تأرقي قد اتخذوها إسيسا تاسفة جتشو أكسا وقا أرقى رمى ندر بنبي محمد سوانا نقول أنه نجلا نفتني إذا أنه مجلا ديمتني سنجري في الرادر بي وقال نجد لا أل بسه همرتي ذهباتنا إن أفت أبدا زلال مجد تذهباتنا زلال مون أفت ثم اتخذ ايغنا نتاسفته خاتما حمرت من فضة ميتر راتات قدته تميتا قدته تان دربي دوبا تميتا قدته فاتخذ الناس نمن اللين قدتني خواتم حمرتي ون الفضة ميتر راتات قدتني نموغا رسول تميتا قدناني تميتا سنمو قدته قال ابن عمر عبد الله بن عمر أكجد فلبس أفتي الخاتم حمرتي أفتي جرا تميتاسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إيغ رسولتي أبو بكر اللين أفتي ثم عمر إيغنس عمرس أفته ثم عثمان إيغنا عثمانس أفته حتى وقع هنغ بؤت من عثمان عثمان الرا في بئر أريس إلى نمت أريسا كيس هنغ irraa lafa bu'utachi keeysa bu'utti cusmaan illeen uffatee jira duuba rasulli inni gooba isiisan gara keeysaa taasise nabi muhammad gooba isiisanii tanu gubbarra goonu sani keeysat taasise ammoo akkaataa lachuttuu itti uffatuun hadiifni eeganaa dhufu nuu kenna gubballee taasisuu alattillee taasisuu nuu dhufa amartii fiddaadha akka uffatanii nuu hima ni uffataa malee nabi muhammad quba kamit uffata harka kamit uffata hadiifni bukaari'ii kuni nuun addeeysine lachinu hadiifni bukaari'ii kuni lachinuu nuun addeeysine hadiifni lachuu nuun addeeysine النحي أرجع نمني أفتوتكو عن لبس الخاتم أفتو همرت الراد أرجع اتهمنا في الصباحة قبة صباحة تسبيها قوتو تنافي والوسطى قبة إدوت نفتا صباحني تتسبيها نقول أنتنا قبة تنجتشو إست نفتني wal wustaa quba wadhakkatti illee hin uffatan quba lamii tanatu uffatuun dhoorgaa jechuun quba lamii tanatti uffatuurraa dhoorgaa روى الترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا أرججر عن القسي إذا hariiraan barreeffame hariira fi jibrii waan wal keeysa dhayame tokko isarraa akkan uffanne rasuulli na dhorgee jira jedhe aliyi binu abi xaalib wal masiira wal miisarati akkasuma hariira gilaazii hamraa'in diimtuudha wal miisarati gilaazii gilaazii jechuun namni farda yaabbatu yookaan gaangee yaabbatu tokko waan inni eega kooraa kaayee duuba carqii waan takata akka teessumti namaa tolaa fi kooraa gubbaan irra taa'an san gilaaza jedhaniini gilaaza hariira gilaazii diimtuu rasuulli uffaturraa nu dhoorge hariira gilaazii diimtuu maa jedha hariirri. marruu dhoorgaa wanni kana jedhuufi aadaan ummata arabaa yeroo saniin keeysatti isaan hariira gilaazii diimtuu godhatan hedduu gilaazii diimtuu hariira isaa godhatani wama isaan yeroo san keeysatti hedduu dalagansanirra dhoorge ammas huccuu diimtuu karaa hagariin isii ta haraamatu jiraayyuu ta dubartii fakkaattu gariin ammas ta karaa ha'a jibbamtu jira duuba hariira alhamraa'i gilaazii walmiisarati gilaazii hariira gilaazii hamraa'in diimturraa nu dhoorgee jira ta diimtuu inta hin illeen dhoorgama waan isaan hedduu itti dalagadan tusan male wa'an albasa an ammas uffaturraa na dhoorge khaatamii hamartii tiyya في هذه وفي هذه قبتنا كيستي في قبتنا كيستي أفت الرانا أورج وأشار علي يروسني أكيك إلى السبابة والوسطى إلى السبابة كما قبى الرب ستورة سباها يوجن اللي تتسبيها قوتو سبابة يوجن اللي تنمني ولين الربسو والربياتنا والأربسة warri asii ammoo tanaa wal arrabsa faan lama shari'aa deemuuf jechuu isaani wal wusxaa ta idduu ammase tana lamaanitti akeeke tana lamaanitti uffaturra nabi muhammad na dhoorge jedhe sahaabdichi hadiisichi sahiiha tirmiizaa keessatti sahiiha jedheen imaamnilleeni hadiisa bareedaadha akkasitti gaa tartiibni quba kana lamaanitti hin uffatanii jechuu hadiisichi nu barsiisa سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك